Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله غرغرس ربي قداتين سيغنتا قويا كميسا قبني دهن نجر سيغنتا رأى كيستي قبي جارمي بولتي إسلاما سنف دهيسن
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبرة الربي لقي فتوت هردفوت راديو نور الهدى خيساه إيقتوت ديبئي إيانات تيسني بروغراما ركتش سناتي في لدتش جالله وهن دورا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديبسان إيانات تيسني أكار ما قديتي ديبسان دراه تورا ركتش سناتي obboleessi keenya tokko akka jiru bakkiin ani jiraadhu eh, finfinnee keessaan jiraadha. Hedduun bololaa qaba bultii jaarrachuudhaaf akka umriin nan kunneef. Garuu tuga namni hoggaanii fi waa abuuru bakkuma rabbiin gartee isa irratti dhaabee jala hordofa duuban tala takkaan tan eh, shaashamanne keessa jirtu. Jaaladhee oduu namaatiin. intala takkaan oduu namaatiin haa ta'u argaa tiyyaanis haa ta'u jaaladhe. Wannin jaaladheefis intalti tuni nama rabbi sodaatu. Fuula kiyya kana fuudhu malee namni biraa naan arkin jetti. If qaaleessiti. Islaamummaa irratti. If qaaleessiti rabbiif jecha. Akka gartee mujrimni adda addaa fuula kiyya naan agarra jette. Duuban tala tana karaa hedduuniin akkamittiin isii tana arka je'ee yaalii godhaa ture. Ammoo ittiin milkooyne. Namaan bakka buufadhee ija tiyya naa tahiitii isii tana dhaqiitii naa laale je'us hin arkanne. Eh, Duuba tanaaf jechaan odumaan gaa karaan isii tanatti argu odumaan itti yaadu shamarran gariidhaan rabbii wal nu barsiisee akkasitti mee intala tana itti malaa wajji nyaadhaa wajji dhugaadhaa suuraa seenaa ergaa je'eetiin ergadhe. Yoon akkasitti akka isin quban qabne suuraa naa haasanii naa ergan maaltu irra jira. Eh, Yaa obboleessa keenya ati eh, ilma islaamaa wanni waa hunda dura be- beekuu qabdu. Odoo arraa akkaawuntiin tee shaashamannee jiraattee maallaqa baafachuu feete achi malee bakka akkaawuntii ati keessaa qabdu achi malee hin jirtu koottuuti galmeessi odoo siin jedhanii dhaquun kee dirqama. Odoo namaa wajjii walloltee dhibdeentee manni murtiichi ta'e achi siyaamanii achi dhaquun kee dirqama. Odoo namni wadaaja siyaamee takkaahuu waliimaa siyaamanii lakki asuma taa'eetiin finfinnee taa'eetiin shaashamanne ittiin nyaadha yoo jettee waan sammuu namaa keessa seenuu miti. Waan kanaa olitti islaamummaan laalamuu qabdi. Waa hunda dura ilmi namaa gartee ka jiraatuuf islaamummaa fi islaamummaa irra jiraata islaamummaaf jiraata. Heeraa ati musliima heeraa seerri kee islaama. Duba yaa obboleessa keenya. Heera shari'aa islaamummaa keessatti namni lama kan wal fuudhuu fedhe intalaa fi intalaa fi gurbaanis ija isaaniitii walitti dhufanii wallaallachuun funya qurqur isaaniiti. Wal filachuunis fedhinnaa isaaniiti. Akkuma san intalti laallachuun gurbaanis laallachuun. Sagaafaati hannaan suuraa siidhaa fudhatti. Laalchuma ati suuraa sii san agarteetu siif gaya. Suuraan takkaa nama dulloomsiti, takkaa nama xiqqeessiti, takkaa nama jijjiirti. Gaafa lubbuu keetiif sayyaadde isiin san si arkuun feetu. Duuba kuwanni nama agarsiisu barnoota islaamummaa shari'aa islaamummaa irraa akka ati fagoo jirtuu nama agarsiisa. Tanaaf jecha shari'aa keessatti gurbaan tokko kan fuudhu intalti takka ta heerumtu bakka tiyya tahiiti waan sannaa laali nama sannaa laali uumaa isaa na akeekkadhu haalaa fi amala isaa ibaadaa isaa keessa barii naa himu wanni jedhan hin jiru. Isin lachuu wal qunnamuun wal arkuun dirqama shari'aan isin irra keeyse. Duuba tanaaf jecha bakka suuraa siidhaa ta'isii dulloomsitu takka ati xiqqeessitu muzayyafa jijjiiramtuu kijibaa san arguurra uumaa rabbiin sii uumee isirratti uumeetti sii irra arguun irran caalu irra caala. Duba tanaaf jecha wanni sirratti jiru tokkoffatti intala san bakka isiin jirtu dura dhayxee odoo fuula siitiin argaa hin tahin hijaaba isin qabduun bira dhaabbattee dubbisuudha dandeessaa wanni si dhorkaa hin jiru. Dura isii dubbiftee si fuudhuun fedhaa an sii tahee atilleen fuula arkuu baattu isiin si agarti. Si galtee si fuudhuun fedhaa akkamii jetteeni ee hoo siin jette karaa warra isaanii qaceeli. Manguddoo fudhadhu feetu ifii dhaqi intala naa kennaa jiin gaafa harkadhu siin ja'an intalachi dhayxee laallachuu qabda mana isaaniitti. Mana isaaniitti dhayxee laallachuu qabda. Guyyuma san keessatti laallattu kana hulaa hobusii godhanii ol seentii daqiiqaa lamaa fi sadiin dabarretti hulaa banaa dhiiftee akka hin shakkamne intala laallachuu dandeessa. Laallachuu jechuun wajjin nyaachuu wajjin dhuguu suuraa wal kaafachuu miti. Ijumaan akkanatti ol seentee odoo harkasii illee fuudhuun tahiin ijumaan isii laalu. Yoo isiin si hayyamtee mataallee isii banatte rakkoon hin jiru. Mormaa ol laaluudha dandeessa. Sadeessa bakki ati itti ilaaluu qabdus kaftariyaa fi bakka nyaataa dhugaatii dhaynee uchi wallaallannaami manuma isin itti dhallatetti akka shari'aatti. Yeroo isii laallattu kana warra isaanii irraa nam tokko abbaa isaa ta'u obboleeyyan isaa ta'u nam tokko si bira jiraachuudha qaba yeroo isii laallattu san. Wanni ati laallachuu deemtu bar fuula siiti. Afreessa eega laallatteen boodatti dubara. karaa rabbii keetii garagaluun sirratti haa jiraattu rabbiin mari'attee yaa rabbiin talatan agartee ani jaaladhe yoo kheyriina qabaatte diinii fi duniyaa akhira duniyaa fi akhirattis yaa rabbi amrii naa laaffisi itinaji rakaa lama salaatii du'aa istikhaaraatiin rabbi kee kadhadhu. Shaneysa eega akkasitti agarteen boodatti yoo guyyaa duraan rifeensa siillee arguun dandeenye jettee mamni si jiraate haadha ta'e obboleettii ta'e adaadaa ta'e bakka buufattee ziyaaraa dhaqanii jarri gaha achitti arguu danda'a mataa sii yoo ta'es waan sirraa irrate waan akkasii sirraa irrate tan silaa ati gartee itti dhaqqabuu hin dandeenye yookiin ati waswaastu dhiiroo mataan sii kuni qaciicca moo luucca jettee yaanni si keessa dhufu yoo jiraatu taate karaa kanaan itti dhaqqabuu dandeessa. Jeheeysa duuba nuti wanni sii dhaamu. waa hedduudha addunyaa kanarratti argamee jira hijaabaan hin dagamin meeqa gartee ta hijaaba uffattee deemtu toggaa bakka sanirraa deemte bakka biraatti ta bakka siniimatti isii himanii jira hijaaba mana dhiiftee sigalee bakka immoo gartee nama namni isii beeku jirutti hijaaba uffattu warri akkasitti shamarran gartee ibaadaa kan rabbi sodaatu jiru gurra balleessus lafa guutee jira tanaaf jecha dhaamsi nuti sii dhaamnu sani. Iyyannaan itti aantu akka jettu obboleettii teenya takka. Anaa waan bultii ijaarinsaa keessa nama kanaan naa tahee je'ee itti yaadee hin jirre biyyaan ani jiru tana keessatti duuba gurbaa tokkoof eeysumni kiyyaa ni kaana godhe dhaggeeffadhame obboleeyyan. anaa nama dubbisee jirre namaa na dubbisee jirre anaa humaa irraa quban qabne biyyoota na keessatti eeysumni kiyya ni kaana godhe Ani immoo gama kiyyaa waan diinirraa waan hin quba qabuus hin jiru intalti takkaa nama laallachuu qabdii gurbaan laallachuu qabaa waan akkanaa barbaachisaas waan hin beeku hin qabu. Anaa miti abbaan kiyyallee waan shari'aa irraa humaan beeku. Garuu eessumni kiyya kun ifumaana dubbisee abbaan kee nutti bilbilee hunuu micciyoo tana abaluu kennaanuun je'ee naan je'e. Akkasitti duuba ni kaana godhe. Yeroo ni kaa godhu kana keessatti tahee moo hin taanellee nan gaafanne. Inumaa yoo dubbachuuf ani gartee isarraa hin qaanfadhe eessuma kiyya kana maal yaada qabda akkam jettaallee nan gaafanne hafuura nakkute gartee kanin silaa waa gaafadhullee. Maaliin godha gaa ni kaana godhee iddoo keenyatti wal fuudhuun argame. Garuu hammaan isaa wajjii jiraadhu jiraadhe jalaa bade. Ka'eetiin biyya teenya deebi. Hoggaan biyya deebi. Ani immoo intala abbaa qabdu. Abbuma kiyyattiin dhaqee abbaa hankoo yay. Mee maalu manatti aara qabdaa odoo abbaa kiyya nan gaafatin gurbaan kun sii tahee kana tahee sii tahee mun taanee kana hin gaafatin maaliif ni kaana goota? Maaliif eessuma kiyyaan ni kaa godhi jettaan. Abbaan kiyya gartee hoggaan yeroo waan kana juun dachin shir jetteen ni hudhamee illee waan naa deebisu dhabe. Diqqoo cal je'ee yaan talatiyya wanni ati haasoytu tun na biratti an akka manaamaati. An namni niin intalatiyya naa kennaa je'ees hin jirtu. Namni wakkala dhalleen hin jiru. Warruma akkas hin juusantu ifuma if biraa uummatee ni kaasi godhe naan je'e. Abbaan kiyya duubaa eega heerumuu kiyya kana beekeen boodatti akka heerumni kun baaxila ta'e ifiifillee deemee nama biraallee shari'aa ulamaa'ii waa takkallee hin gaafanne. Asuma garagalee gurbaa tokko yaamee kun an gurbaa kanaan sii jaaladhe kam jee ee anilleen jaaladhe jennaan ni haa gilna godhe. Duba gurbaa san anilleen hedduun jaaladhe wal heerumne ilmoollee arkanne. Nuti hanga ammaan tanaatti gammachuudhaaf jaalalaa wajjin jirra. Mee yaa nuuraluu daawwaniin karaa keessan dhufeef qilleensa kana gubbaan an waan adda addaatiin dhagayaa niqaan kiyya ka duraan eessumni kiyya na godhe sanii fi abbaan kiyya boodaan na godhe kun akkamii kamtu sirri. Yaa intala teenya islaamummaan ganamarraa gaafa gartee gurbaan dhiiraa fuudha fedhu gaafa intaltinii seeruma feetu dhiiraafis dhalaa fuudhuu danda'u. ta shari'aan isaaf halaal gootu rabbiin lafa kaayee ibse intala dhalaatis ka heerumuu dandeessuu fi ka isiin haa godhuu danda'u rabbiin lafa kaayee duuba warri isiin haa godhuu danda'u hanqa xiqqa tokkoffatti ka dura abba nama inni bakka buufate inni yoon jiraanne obboleessa kee ka garaa tokkooti sun yoon jiraanne obboleessa kee kan abbaan tokko haadhaan adda addaa yoo kun hin jiraanne adeera keeti. nama eeysuma je'an hogguma takka illeehu yoo warri atirraa dhalatte wakkalatan malee ilmoo namaa takka heerumsiisu hin danda'u an eeysumaa fi hin tahaaf je'ee intala takka nikaa hidhu hin danda'u. Inumaa eeysumaami bar adeerri intalaatu obboleessi intalaatu intala nikaa hidhuu hin danda'u yoo abbaan gartee si dhalee isii wakkalee malee. Duba tanaaf jecha eegaa gaajarri foon keetii kun kan atirraa dhalatteehu. hayyama abbaa keetiitiin maletti kan si heerumsiisuu hin dandeenye ta'an niqaan kee kan eeysumni kee si hidhe san baaxili baaxili baaxili cubbuu cubbu niqa kijibaati niqa hannaati waan kana akkasitti beeki. Tanaaf jecha gurbaa kanaa wajjiin hatattamaan isaa way isarraa adda bahuun dirqama kan keeti karaa rabbii keetii deebi'uun sirratti haa jiraatu. eega gartee abbaan kee nama biraatii kasii kennu ta'e wanni abbaa kee kanarratti jiru akkanuma lafaa ka'ee nama biraatiif niqaat siidhutti odoon dabarre xurii laguu takkallee ta'u gadaameessaan kee qulqullaa'uudha qaba hamma haraamii fi halaal walitti hin laaqamneef jecha tanaaf jecha gaafa gartee qulqullooyteen boodatti namticha gartee abbaan kee si heerumsiiseef kana silaa gaafa inni suni baaxil tahuu beeke culamaa'is gaafatee hatattamaan ni kaasi godhuu dura dhiiga tokko eegee qalammee isaadhaatiif si kennuu ture hagam takka ammoo abbaa keetitti gaafa jaarsa san gurbaa eeysumni keessi kenneef san biraa deemtee gaafa abbaa keetti dheyxee fi gaafa abbaan keenya kaasi godhe jidduutti haga teeyse waa takka illee waan nu ibsite hin qabdu. Yoo ammoo akkuma gurbaa san biraa dhufteen bubbultee xuriin laguutii sitti dhuftee abbaan keechi boodaan kasi kennu ta'e nikaan keessa xiiha rabbi waliin isin haa bulchu. Ammoo dhumarratti wanni gartee ibsa godhuun irraanfanne eeysumni keessan kasi dageessan sigalee waan isa dagee maallaqa harkate waan fudhatees rabbumaatu isa beeka. Gurbaan si wajji gale sunis jarri kuni gartee sila akka xukumii shari'aatti xiilaadhaan akka gaariitti dhukka isaanirraa kaasutu jiraachuu ture amma immoo xukumiin shari'aata isaan akkas goodu waan hin jirreef jarri kuni karaa rabbii deebi'anii tawbaa qulqullii tawbachuun isaanirra jirti jariimaa isirratti hojjetan tanaaf. Ati immoo siifi fakkaatawwan kee dhalaa cufaahu. shamarran nama dhalaa intala musliima taate cufaawwan ni dhaamu. Akkanumatti namni gartee lafaaqee abbaa keetiitu heerumsiisaa nuun jedhe nama jiru oduu obboleessa keetillee taateen hayyamin hanga abbaa kee gaafattu. Meeqa garree tan tannumma gurbaan fuudhu gurbummaan fuudhu dagee abbaa keetii sinaa kennee dubbisee huunoo ati jaartiti jajja itti galaabarra. as garagaltee mi'a fi abbaa kiyyaan gaafadhaa hin jettu sanumaan ni kaaftatti kun inni kaa sheeyxaanaati. Tanaaf shamarran rabbi sodaadhaan dagaminaa jechoota namaa intala tana gartee hunuu eessumni siidhaa akka godhe dhageessanii dubbiin hogga alarraa dhuftu abbaa keessan dubbisuun yoo inni hin jiraanne addunyaarra hin jiraanne obboleeyyan keessan ka wajjin dhalattan dubbisuun isinirratti haa jiraattu hamma gartee wanni kun sirrii moo sirrii miti addaan barattanu. Tanaaf jecha rakkoon akkanaa heddummattee jirti nama irratti hin hirkatinaa ammoo wanni rabbii keenya kadhannu qalbii gartee warreen akkanaa kana islaamummaan isaan biratti fooyyee kana rabbiin faaga gaariirra isaan haa kaayuu jennaan duuba. Iyyannaan itti aantu tawarraa dhaddacha jaalalaati. Akka jettu gaafiin tuni. Obboleessi keenya kun akka jiru dhaggeeffadhaa mi'a. Suudii keessattiin fuudhe. addubachi boodaan kara biyyaatiin deeme biyyaan dhaqe. Suudii keessa fuudheeti jaartii isaatiin odoo wajjin jiranii qabame inni biyya deebi. Eega biyya deebi'ee anaa fi gartee haati mana kiyyaa waliin walqunnamtii gaarii qabna haasawaan wal hubachii haa ta'u bubbuliinsa keessa iddoo keenyatti arraanni wal dabree naafi jaartii tiyya jidduu dubbii walii deddeeffachuun jidduu argamte. gaafa kana duuba haati mana kiyya ammu mana hiiki odoo addan baane naan jette telefoonaan lakki an siniiku haya na hiiku baattus manni qaadii banaa dhaqee akkaan itti fasqii fudhachu anaa beekaa naan jette anilleen deebisaan kenneef maal gootaa qaadii dheexee maallaqa achi baaftaa miti laaftuttiin an kunoo sii fixa ega hiikuma barbaadde siihiin jeen sii hiiki jeen guyyaan an akkana jeerraa isiinis gamasiiti tilifoonas tilifoonas irraa na hayxee walqunnamuu dadhabne. Eegaan hiike boodaan bubbulee sheenaan gartee cimtuun na qabdi. Dhalaan kun akkuma fedhe afaaniin hoggaa arte jetti maaliifiin jarjiree jaartiiti hiikaa jeetiin sheenaan guddoon jabduun na qabatte meegaa karaa kaniin karaa kamiin isii tana harkadha jee. sossoha cimaa godhee isuma arkachuu dadhabee duuba. Anaa isirraa garaa murate yeroo gabaabduu booda ifumaa naa bilbilte. Akkasitti akkam jirta obboleeysa naan jette. Lakki an obboleeysaa mee bar jaarsuma keetiin jeen. Lakki ati jaarsa kiyyaa miti. Ani jaartii teetii miti. Wani naafis yidduu walitti hidhaan jiru eegana hiiti guyyaa hangana baatii hangana namni baatiin sadii gartee isarra dabartee intala takkaan jaartiitii jechuu hin danda'u. Duba gaha obboleessi keenya kun akka jiru intala tana naa fi isii jidduu dachii jiraa manallee bitannee wajjin jaarranne. Ani immoo isiin quban qabduu dachii tanarraa cinaa kuteetiin gurguradhee haajaatti bahee jira. Isiin amma haqa kiyya maharii fi waan haqa kiyyaa maallaqa waliin qabnu san naa kenninaan jetti. duuba wanni amma ani isin gaafachuu fedhu yaa nuural huda wanni isin biraa qabdu takka mahariidhaa tan dachii waliin qabnu sani waan kana duuba akkuma isin jirtuttiin guututti kennaaf moo haqasii irraa hin mura deebisaan dhaqqaba. Obboleessa keenya ati muslimaa dhage ta duraa rabbii kee galatoonfadhu haa fuudhiinsa sii laaffise akka lubbuutee tan haraamirraa duroomsituuf ammoo fedhii rabbiitiin waan rabbii waan fedheen nama mokkoraa biyyatti deebite. isin moo biyya namaa keessatti dhiifte akkammoo isin lamaan karaa bilbilaatiin wal qunnamtan halkanii guyyaa ibsanuu goote eega ahmata sadiiti iddoo keessan wal dhabbiin argamte iddoo keessan wal dhabbiin argamte duuba wal dhabbii argamte kana keessatti wanni isiin gartee sirraa barbaadde hiikkaadha maaltu hiikaa kana fidees waan nu ibsite hin qabtu hiite gaa garuu achi boodaan sheenaansi qabde sheenaansi qabdee intala tana barbaaddee itti gahuu dadhabdee rabbiin gama isaatiin oofee si fidee intalti si dubbifte haa ta'u waan iddoo keessanii wali deddeeffattan ittuma bira kunne hagam takka gaafa gartee ati isii hiiteefi. gaafa hiitee fi gaafni isin irra gartee si dubbiftu kun hangam baatii meeqa waa takka waan nu ibsite hin qabdu. Odoo hiikkaan teessuun tanumarraa duraa eega walitti dhuftanirraa taatee baatii sadii dabruu baattee jaartiitii jedhee jechuu ni dandeessaan. Ammoo eega gartee baatiin sadii dabarte. Yoo hiikkaan keessuun ka duraallee ta'e baatii sadii dabarraan raaja'atu jechuu hin dandeessu. maharii haarayaa fi nika haarayaa warra isaaniirraa dhayxeeffuuta duuba. Ammoo intalti waan isii ilaalu maharii tiyyaa fi waan kiyya naaken isin jechuun mirga isiiti. Obboleessa keenya dhagaa. Ati ifiifuu nama rabbi sodaatu fakkaatta. Haqa sirraa qabdu himti. Guutuun kennaaf moo irruudhaan kennaaf nuun marihatti. Ifumaaf ragaa fi irrattaati. Si dura rabbiitu sirra raga. Wanni gartee nuti siin jennu wanni intalti si gaafachaa jirtus waan haqasiiti. Haqni siidhaa kun akkasirratti deeyinii ta'e beeki. Deeyinii sirra jirtu. Duuba tanaaf jecha wanni siin jennu ta duraa mahariin haqasiiti. Sirratti deeyiniidha yoo isin si dhiifte malee deeyinii siidhaa deeyinii firraa galchi. Lammeessa obboleessa keenya yaa gabricha rabbii dachii waliin qabdan san tarraa murtee gurgurte san maallaqa san Hisaaba gootee beekuun dirqama sirratti. Miliyoona ta'us miliyoonaa gad ta'us. Achi boodaan mana gartee lafa hangarra jaarte kana warra gartee gatii godhu dallaala haja'an lamaa sadii fidii meeqa kun meeqa gatii manni kun gatii meeqa baasaa gaafadhu. Eega shalaganiin boodatti shalaggii duraatis dhiisii ta boodaatis dhiisi jiddugaleetitti akkasi baasutti. mana san gurguri maallaqa duraanii kadachii gurgurte sanaas kanaan walitti dabali addaan fudhu. Yeroo addaan fuutu kanaas warra isaanii raahis bira jiraachuu qaba warra keessanii raahis ragaan si bira jiraachuun dirqama. Ammoo yoo gartee maallaqni kee gaafuma sanuu harra guddaa ta'es atis akkuma harra guddaa fudhatta. Yoo kasiidhaa harra guddaa ta'es akkuma harka guddaatti isiidhaaf kennita. Ammoo duuba. tasadee isaadhaa wanni siin jennu obboleessa keenya. Wanni sirra jabeessinu intala tana ulamaa'ii bakka jirtutti iyyaa gaafadhu yoo hiikkaan ta'e hiikkaan tuni tarraa duraa taate odoo fuutee warra biraallee qabaatte yoo isiin yoo isiin fedhinnaa qabaattu taate isii tana fuudhu intala tana deebisi. Intala tana deebisi rakkoon maallaqaa hagartee haqasiitis cufti waliin isiniif hafti. irra caalaan wanni rabbiin sirraa jaalatu tana hamma dandeessutti intala tana akka isii fuutuu itti yaali. Ammoo hiikkaan isii arra hiite tun asii saniin duratti yoo hiikkaan lama dabarte tuni sadeessaa taate siifoon roobooti isii fuudhuu hin dandeessu haqa sii kenniifi waan biraa tamiitillee yoo jiraatte isii tana dhifa manaa godhi jiini wal eebisaa rabbiin tokkichi akka irra caaluu isiniif haa filuu isin jenna obboleessa keenya. Iyyannaan lammeessaadhaa akka jettu. obboleettii teenye takka ani biyya arabaa keessaan jira warri keenyanaa ala jiru ha oduma nan gaafatinitti fedhinnaa nan gaafatin eh, nama tokkoof na heerumsiisan namni sun nan beeku anilleen isan beeku wama ajaa'ibaati gaafa duuba nikaa nuu hidhan anaa fi gurbaan na kennaniif wahuma islaama ja'anirra wahuma takka waan beeynuun qabu islaamummaarraa maaltu nurratti jira haqni islaamamaa islaamummaadhaa meeqaa arkaanni meeqaa imaanni meeqaa ihsaanni meeqaa waan takka waan beeynu qabu anaa fi ininis wahuma salaata ja'an waa takka waan irraa quba qabnu qabu achuma irratti ni kaan godhame amma ani gaa biyyarraa bee duuba abbaan mana kiyyaa inni biyya jira walumaa galattuu abbaan mana kiyyaa kunii waa namaan irraa illee gammachuu qabuumi haala hamaa nama qabu haala ham- ammeenya isaarra hoggu takka warra keenya arrabsoorraa afaaniin hin qusatu inumaa keessaa hoo haadhatiyya sanbirallee kutee ana na- yeroo na arrabsu ati gartee yaata zinaa dalayduu anaan ja'a yaa obboleeysa ani yoo tilfoonaan dhayute na dhabdellee waan ati naan jettu kanarraa qulqulli nama hoggaan yeroo eh, hafurbaafataa dalagaatiyya fixe ani qur'aanaan garee seenaa qur'aanaan baradha rabbiinin sii kakadha akkaan waan ati naan jettu kana takka hin qabne lakki an rabbiin na kakachuu kee hin fedhu maal malee qabrin naa kakadhu adaaba jahannamiin na kakadhuu naan- na- naa kakadhu naan ja'a anis waan hin deebisuuf bar waan rabbiin tahiniin kakachuun haraami wani nuti eega ala baane barane takka tana deebisaan inni naa deebisu hoggaan waan kara islaamummaa kana juun jechaan afaan kiyya kanaan isiniif himu qaanfadhu waan nama ajaa'ibsiisurraa inumaa san cufatti dhiiseetiin waaniin gaafan inni kaana godhatee wajjin gallee biraa deemu kana namtichi kun adda lafan kaan waan hin beekuuf mee san cufa firraa dhiisi salaatuma rabbii hagartee gaafa duraa anis hin salaanne atis hin salaanne san salaatuma rabbii san tawbaa karaa rabbii deebiisii salaatiin ja'an inumaa maawwa deebisaan saa bar wanni biyyarraa baate salaata barbaada an baane ati quraanaa fi sin baane bar afaan kee walitti qabadhu calcii carraaqqadhu salaataa fi quraana waan ja'an dhiisi akkana naan ja'a duba du- gurbaa kana gaa nikaa waliin nu godhame anan ga ammaan tana haala kanaaniin jira alhamdulillahi aneegaan ala ba'ee waa hedduun faayidaa argadhee rabbi kiyya na uumes baradhee islaamummaa waan taates baradhee mee nama kana ganaa haala kanaa wajjin akkamittiin inni kakkanaati wajjin jiraadha yaa obboleettii teenya intala islaamaa wanni ati beekuu qabdu siif fakkaattuun teetis shari'aan islaamummaadha bilisummaa guutuu siif kennite nama tokko gartee yoo heerumuu feete fedhinnaa keetiin dirqama haateetii abbeetiitii miti namticha heerumtu san diinsaatii fi haala amala isaatii fi amaanaa isaa isa duuba iyyaafate naa ta'e dhibbarraa dhibbatti jechuu hoggatti amante sibira dhufee si laallatee atis laallattee innis si laallatee heerumuudhaaf mirga si kenne rabbiin ammoo haadha abbaa irratti haraam callaadha intala takka nama f- eh, hin feenetti odoo isin gaafanne kennuun ilmallee akkuma san intala nuu si jala- si jaalanne malee hin fuutu jaanii isallee riquun cinquun haadha abbaa irratti haraam ammoo dubbiin tee waan nama ajaa'ibsiifturra bar kasaaraan kasaaraa olii gurbaan si beekuu fi atiis atiis isa beekuu fi wal jaalachuu fi san cufarra wanni si yaachisuu qabu kasaaraan kasaaraa olii waan sirra kutee yaadattee maal ta'uudha qaba siin salaanne isaan salaanne walitti ni haa isin hidhu kasaaraan guddoon tana yoo isin lachuu gaafa san keessatti ka ibaadaan qabaanne taate namni hin salaanne kaafira kaafira feetu porotestaantii ta'e feetu ortodoksii ta'e ati gartee kaafira ammoo namni luk tokko kan akkasii wal fuudhe isaa diin hin qabne wal fuudhe yoo deebi'ee karaa rabbii gara gale nikaan saanii ka duraanii sanilleen sahiha taate yoo as gara galanii ibaadaa fi eegalatanii e, islaamummaa galan isaan lachuutuu tawbatanii karaa rabbii gara galan nikaa keessan haaraa'uun fedhaa hin jennu Eh, yoo intalti gurbaa kaafira ka- isaa kufriirra jiru ta- isaan salaanne ibaadaa hin qabne biraa deemte isiin diin rabbii barattee islaamummaa qabatte wanni isin godhuu qabdu maali gurbaa kana itti bilbiltee obboleeyse dhagay akkaataan na atitti wal heerumne akkaataan na atitti wal fuune gaafasan anilleen hin salaatu attillee hin salaattu takkaa guyyaa tokko sii sujuudu sin agarre anilleen hin sujuudu si wajjin ammoo eegaaniin si biraa deeme akkaan islaamummaan maqaa akkan tahin islaamummaan akka hojii taate ta'uu baradhee rabbii kiyya kana uumes baradhee erga maasaa baradhee qura'aanaan barachaa jira ani gaa amma ibaadaa rabbii qabachaatiin jira kunoo ani guyyaa arraarraa si ilaal guyyaa arraarraa labsa sirra dabarfadhe yoonii fi haala duraan turte san cufarraa tortora adda addaa ka afaan adda addaa islaamummaa irratti haasoytu san cufarraa garagaltee karaa rabbii deebitee islaamummaa qabaatte baatii sadii si kenne baatii sadeen iddaadhaa guyyaan gartee ani karaa rabbii deebi'e irraa lakkaawwadhe ani iddaa keeysaan jira hamma kana keeysatti yoo ati gartee karaa rabbii na wajjiin deebite ani jaartumateeti ni kaan keenyaa sirri jedhan ulamaa'iin yoo ammoo baatiin sadii eegaan ani karaa rabbii deebi'e irraa ka baatiin sadii sirra kutte odoo atiin tawbatiin naa ati ani siif horroo bootii beekte akkaan sirratti haraam ta'ee beeki gaafa san akkaan sin gaafannees beeki akkaan heerumuu danda'us beeki ani sirraa qulqulli jettee himuufin sirra dirqama ammoo ni kaan gaafa dura isin godhan sun ni kaan sun baaxili atis islaamummaa irra jirtu isinilleen islaamummaa irra jirtu eegammoo ala baatee islaamummaa ta'e qabattee gurbaan hangana kana keessatti waa nama tawbatuun fakkaatu yoo rabbiin isaaf deebi'e malee ati sarraa qulqulleeyti iddaa teetiis fixatte. Kanaaf jecha waan gaafii armaa olitti himtu gartee jaarsi kiyya kun afaaniin baalageedha diin arrabsaa na arrabsaa warra keenya arrabsaa keessaa haadhatiyya kana cufa irraan fadhu kana cufa waan takka illee wanni irraa gaafattu hin jirtu inni nuu bakka hin jiru nama bar wajjii waan qaban waan takka irra waliin qaban ka jiran sanii dogongora inni qaburra haasawan wanni nuti bakki dubbachaa jirru islaamummaa fi kufri gurbaan mooraa kufrii keessa jira yoo gurbaan kun tawbatee karaa rabbii isaa deebi rakkoo inni qabu kan achi booda hima warra irraa dhalattetti haalli isaa akkan haalli isaa akkan warra keessan duraas ifumaafuu dubbisi waan ammaan dura naan jechaa turte cufa rabbiin siirra kute eega tawbatte anilleen dhiifama sii godhe waan naan jechaa turte ولي أمو سيمباد دلو تكتي تنبيخي برخايد يو خسيتي ديبوته جتشا سافكتا خنهم تسن خرا ورخيسن التيمت يو سر أدب سيسو قربا خند سريسو دبن قربا فيتو فسخيك عادي ليت إبربادو دنديس فيتو ورخيسن ورساني دبسي دبسني سيكول كل ليسو دنديان دوب أمو أتواني سرجرو waan duraan isaa wajji dabarse cufaa hoo rabbii kee kadhadhu akkuma san yaa rabbii yoo agartee namticha kanaa wajjiin jireenyi kiyya kaan aakhiraan tiyya baddu taate yaa rabbi addaan mataa nuu qabi ji'iiti rabbii kee galatoomfadhu rabbii kee ka biyyarraa si baasee waa si barsiisee si aflaasisee haala kanarratti rabbiin gartee sirratti haa jabeessu isiin jenna siifi fakkaattuu teetillee akka irra caalu warreen jaarsa gartee diin rabbiin qabne ka jiru nyaataa dhugaatii malee quban qabne kanammoo diin isaanii yaachiifne jala jiran cufaahu rabbiin isaaniif rahmata haa godhu jenna waxattaa naltaqii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktar lu'aawul islaam rabbiin isinirraa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii dabalu nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna hanga sagantaa soora qalbeetii walitti deebinutti nagee rabbi geessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa kiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة